やばいいつみぞチャーチュー
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru mu burundi abatwara imodoka bafite impungenge z'igenzurwa ryazo baguha iminsi cumi n'ine iyo minsi cumi n'ine rero iyo iheze bisaba yuko umanuka i bujumbura ngo ukongeza iyindi minsi bakongeje iyindi minsi iyo minsi cumi n'ine bakongeje nayo ni hari aho ihera itaraza dokima urumva bica biduhangayisha sana urumva ibyo byose bica biduteza ingorane nyine aba ni bamwe mu batwara imodoka z'abagenzi i bujumbura mu burundi naho mu rwanda urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu krado rurasaba leta gukuraho ubukode bw'ubutaka tugiye mu butaliyani umurambo wa nyakwigendera ambasaderi luka atanasio washyinguwe mu cyubahiro ikaze rero kuri aya makuru amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu butaliyani bashyinguye mu cyubahiro gikomeye umurambo wa nyakwigendera luka atanasio wari ambasaderi wabwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo wiciwe ejo bundi ku wa mbere hafi y'umujyi wa goma baherekejwe n'umuziki w'icyunamo cy'abapfuye w'umuhanzi Chopin abasirikari bo mu mutwe witwa karabiniye nibo bari bahetse imirambo y'ambasaderi Luka Atanasio n'uwari ushinzwe umutekano we Vittorio Iacovacci nawe wari mugenzi wabo bayigeza muri bazilika y'i Roma yitwa Sainte Marie des Anges amasanduku yarimo imirambo yari yorosheho ibendera rya Repubulika y'Ubutaliyani misa yo gusezera kuri ba nyakwigendera yasomwe na karidinali angelo de donatis vikeri wa papa francisco muri diyosezi ye ya roma hari imiryango y'abanyakwigendera minisitiri w'intebe mario draghi n'abaminisitiri be perezida wa sena na perezida w'umutwe w'abadepite n'abagaba b'ingabo z'igihugu kubera icyorezo cya virusi ya korona abaturage bari baje ari benshi bo bakurikiye misa bari hanze ya kiliziya misa kandi yahitaga no kuri radiyo televiziyo ya leta rayi mu nyigisho ye karidinali de donatis yavuze ati dufatanye twese dusengera amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'ibindi bihugu byose byajengerejwe n'intambara n'urwicanyi tujye noneho muri pakisitani n'ubuhinde bemeranyijwe guhagarika intambara mu ntara ya kashmir batavugaho rumwe no kubahiriza amasezerano bashyizeho umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu geoffrey mutagoma yaduteguriye inkuru mu itangazo ryashyizweho umukono n'ibihugu byombi kuri uyu wa kane abakuru b'ingabo z'ubuhinde na pakisitani batangaje ko bashyizeho umurongo udasanzwe w'itumanaho kandi bakongera kurebera hamwe ku buryo buzira imbereka ibyerekeye urugabano rwo mu ntara ya kashmir ubuhinde na pakisitani bihuriraho itangazo ryasohowe n'igisirikare cya pakisitani rivuga ko impande zombi zemeranyije kubahiriza amasezerano y'uko nta ruhande ruzarasa ku rundi nta guca ku ruhande nyuma iyo mu ijoro ryo kuwa makumyabiri n'enye rishyira makumyabiri n'eshanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe rikomeza rivuga ko ku nyungu zo kugera ku mahoro arambye kandi akenewe n'impande zombi buri ruhande rwiyemeje gusuzuma ibibazo by'urundi biri mu bishobora gukoma mu nkokora inzira y'amahoro ntiryasobanuye ibyo ari byo mu kiganiro abagaba b'ingabo z'ubuhinde na pakisitani bagiranye bibanze ku iyubahirizwa ry'amasezerano asanzwe harimo n'ay'abashinzwe imipaka y'impande zombi bagiranye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa pakisitani shah mahmud kareshi yavuze ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu gusigasira amahoro muri ako karere abasesengura rya politike bavuga ko ubuhinde nabwo bwayakiriye neza uku kumvikana bibaye nyuma y'amezi ashize umubano hagati y'ubuhinde na pakisitani utameze neza geoffrey mutagoma komereza kuri oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima isaba ko abakize covid bakomeza kwitabwaho cyane uti kuki kubera ko bamwe muri bo bakomeza kugira ibindi bibazo by'indwara kugera ku mezi atatu nyuma yo gukira mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyabaye hakoreshejwe uburyo bw'iyakure ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryo ku mugabane w'uburayi ryasohoye inyandiko igaragaza uko ibihugu byitwaye mu kibazo cy'abantu barwaye covid cumi n'icyenda igihe kirekire Hans Kluge uyobora OMS ku mugabane w'uburayi yavuze ko ibyiswe uburwayi bwa covid cumi n'icyenda bw'igihe kirekire bishobora kuzana n'ibimenyetso by'umunaniro ukabije kubabara mu gituza kubyimba umutima kubabara umutwe kwibagirwa agahinda gasaze kudahumurirwa cyangwa kutanukirwa umuriro utavanaho gucibwamo no kumva urusaku ruduhira mu matwi iyo nyandiko iravuga ko amakuru yagaragaye yerekana ko umuntu umwe muri bane banduye covid cumi n'icyenda agaragaza ibyo bimenyetso mu kwezi kumwe nyuma yo kugaragaza ubwandu naho umwe mu bantu icumi bayirwaye akabigaragaza nyuma y'ibyumweru cumi na bibiri Cluj yavuze ko abantu bagira ibyo bibazo nyuma yo kurwara covid cumi n'icyenda bagomba kwitabwaho asaba abategetsi bafata ibyemezo kuzirikana ingaruka z'igihe kirekire zishobora guturuka kuri ubwo burwayi mu rwego rwo gukora igenamigambi ry'igihe kirambye ku birebana n'iki cyorezo yavuze ko covid cumi n'icyenda ikomeje gukwirakwira ku mugabane w'uburayi yiganjemo ubwoko bwayo bubiri bwandura cyane kurusha ubundi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato ni amakuru y'ibiyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda aho umuryango krado uharanira uburenganzira bwa muntu ushima icyemezo cya guverinoma cyo kugabanya imyaka y'ubukode bw'ubutaka ariko kandi ugasanga byaba byiza kurushaho ahubwo n'ubu bukode buvuyeho burundu asumita kaboyi yaduteguriye inkuru inteko rusange y'umutwe w'abadepite iherutse kwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga ubutaka mu rwanda aho muri uyu mushinga hari ingingo iteganya ko imyaka y'ubukode burambye iziyongera ikagera kuri mirongo icyenda n'icyenda ivuye kuri makumyabiri yatangwaga ku butaka bwagenewe guturwamo na mirongo itatu ku butaka bwagenewe ibikorwa by'inganda ni ingingo yashimishije ihuriro ry'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu krado gusa uyu muryango ugasaba ko leta yazakomeza ikanoza iyi ngingo ku buryo umuturage yagira ubutaka atiriwe bukodesha na leta sekanyange jean leonard n'umuvugizi wa krado kuba ubukode bw'ubutaka umushinga w'itegeko urimo uteganya ko bizava ku myaka makumyabiri cyangwa mirongo itatu bikajya kuri mirongo icyenda ni ibyo kwishimira kuko bizajya bituma n'umuturage ubutaka bwo bukoresha yizeye neza ko agifite igihe kinini cyo kubugira rero kuba byagiye ku myaka ni ibyo kwishimira ariko nanone ku byifuzo by'abaturage benshi nuko niyo myaka ijana yarenga bikaba ubutaka bw'umuntu ku giti cye bikaba ari burundu kuko nanone kuba wiguriye ubutaka cyangwa se ari impano wahawe n'ababyeyi ari gakondo hanyuma ukumva ko hari igihe runaka kizagera niba ari ubwawe usanga hari benshi batabyumva neza icyifuzo cya krado gihuye n'icya depite frank habineza wo mu ishyaka green party ishyaka ryakunze kugaragaza ko imikoreshereze y'ubutaka mu rwanda ikwiye guhinduka abaturage bakagira uburenganzira busesuye ku mutungo wabo icyo leta yakoze twashima ni uko yongeje igihe kugura ku myaka makumyabiri gushyira kuri mirongo icyenda n'icyenda ikindi tuvuga ati ko bateye intambwe nziza nk'iyo tushima bateye n'indi ntambwe ya burundu n'ubundi tukabona ibyangombwa bya burundu noneho twifuzaga yuko abantu bagira icyangombwa cya burundu ku butaka bwabo cyane cyane ko tweza tuvuga ko ubutaka ari impano twahawe n'imana ari gakondo yacu tagomba ndetse no kubusorera kandi tugomba no kuba tubukodesha kuri leta kuko abaturage babayeho mbere ya leta noneho tukavuga ati ko leta noneho iteye intambwe iteye n'iyindi abanyarwanda twese tubona inkundabutaka ari cyo cyangwa cya burundu muri uyu mushinga w'itegeko kandi hari ahateganijwe ko abafite ubutaka bafite inshingano yo kwishyura umusoro n'amahoro byabwo kugeza ubu ibirebana n'iyi ngingo hari abaturage bakunze kugaragaza ko itabanogeye aba bakaba barabibwiye ijwi rya amerika hari ibintu bigenda bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu twebwe abaturage byaratubangamiye umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ite noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi tukivuza yuko hazanira agakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa si abaturage bifuza ko iyi ngingo yanozwa na depite frank habineza avuga ko yashyikirije inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko asaba ko umusoro w'ubutaka wagabanywa bakaba bakirindira ikizavamo twasabye ko umusoro uvaho ariko ntibyakunda noneho natanze umushinga w'itegeko mu nteko mvuga ati nibura ugabanuke niba yanze kuvaho ugabanuke uve kuri ayo mafaranga magana atatu bateganya ugere ku mafaranga ijana kuri zeru ukajya kuri mirongo inani noneho barawongeza bawukura kuri zeru bagashira kuri magana atatu njyewe mu mushinga nari natanze mu- mu- natanze mu nteko ni uko wava kuri zeru ukagera kuri ijana niba niyo bakongera bakongeraho gakeya nibwo umusoro utavunana kuko u- uko umeze uravunanye cyane minisitiri w'imari yatubwiye yuko barimo kubyigaho ko ah, mu minsi ya vuba bazatubwira eh, ah, icyemezo bafashe ubu turategereje kuri ibyo bijyanye n'umusoro w'ubutaka minisiteri ifite imicungire y'ubutaka mu rwanda ivuga ko igihugu gifite mirongo itanu na rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'ubutaka bugenewe ibikorwa by'ubuhinzi amashyamba akaba agenewe mirongo itatu na kabiri ku ijana ibikorwa remezo n'imijyi muri rusange bikaba bifite cumi na gatanu n'igice kimwe ku ijana mu gihe amazi n'ibishanga bikomye ari umunani n'ibice bitanu ku ijana by'ubuso bwose bw'igihugu bungana na kilometero kare ibihumbi makumyabiri na bitandatu magana atatu mirongo itatu n'umunani asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuvuye mu rwanda tukajya mu burundi ho abatwara imodoka z'abagenzi ntibishimiye ibyemezo by'igenzura bagomba kuzikoreshereza ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi twayisomewe na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda ishyirahamwe otarako ritanga urupapuro rwemeza ko imodokari ikomeye rifite icyicaro gikuru mu gisagara cya bujumbura kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu kuva icyo gihe iryo shyirahamwe ryatanga urupapuro ruhinguwe ku buhinga bwa kera ariko kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iryo shyirahamwe rikoresha ubuhinga bwa none nk'uko umuyobozi mukuru wa otarako albert maniratunga yabibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika mu karere East African Community politike yabo kira domene yose ukuntu ikora ukuntu ifunctiona E, bigeze muri control technique rero dusanga yuko tugenda muri wa muvuduko wabo bita harmonization ni ukuvuga yuko tugomba gukora bimwe ku rugero rumwe no ku muvuduko umwe Bamwe mu bagendesha amamodokari mu gihugu hagati bashima ko habonetse urupapuro rukozwe ku buhinga bwa none ariko bakavuga ko kugira baronse urwo rupapuro barindira igihe kirekire naho baba bahawe agapapuro kemeza ko batanze amafaranga aba ni bamwe bo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baguha iminsi cumi n'ine iyo minsi cumi n'ine rero iyo iheze bisaba yuko umanuka i bujumbura ngo ukongeza iyindi minsi bakongeje iyindi minsi iyo minsi cumi n'ine bakongeje nayo ni hari aho ihera itaraza dokima urumva bica biduhangayisha sana urumva ibyo byose bica biduteza ingorane nyine kugendana kajya agapapuro ukakagendana amezi abiri hari aho kagutabukirako hari aho usanga kaguhereye kutabizi bakaguma bakwandikira amande kandi bitari ngombwa ngo bakwandikire amande kandi wararishe Kuri icyo kibazo umuyobozi mukuru wa Otrako atanga ihumure Albert Maniratunga ariko agasigura ko rimwe na rimwe biva ku baba baje kurondereza impapuro zemeza ko ibyuma bagendesha bikomeye imodoka zose zo mu gihugu ziza ngaho i bujumbura normalement tugitangura twabahadereya in semaine indwi imwe kugira ngo turabe yuko ako gatabo koba kakozwe kubera ubwinshi bw'amamodoka menshi dusanga tugomba kongera ubu twarongereye ubu ni indwi zibiri mugabo muri izo ndwi zibiri wewe uje ugasanga carte ya control technique donc itari yasohoka jewe baca baza kundaba directeur general ndababwira nti nta kongera kubongera ikindi kiringo icyo gihe turakora uko bishobotse bakayisohora en urgence abanywanyi ba Otrako kandi babona ko bafata ingendo ndende kugira bashike ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kurondera urwo rupapuro bano babwiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ko bifuza gupfunyirizwa urugendo ibijyanye na control tekinike turacyafite ikibazo kuko tugenda i bujumbura tugenda kurondaho iyo dokima donc niyo ngorane dufise dokima z'imodoka na zice muri interiyeri ni ukuvuga ziracari i bujumbura gusa Ni ukuvuga bica bitera ikibazo cyo kumanuka n'ibiheze usanga iki- uca ugira ikibazo cya polisi bakaka dokima ugasanga ntayo ufise kubera atayo uraronka kandi atakosa ufise Eh, icyo dusaba ni uko dokima bazishyira hagati mu gihugu siritu nko ngaho igitega kuko hahurira intara nyinshi turafise ingorane nyene kubera ubwiye ubujombora urashaka kumara indwi yose ngwa ngaho igitega bikiri ngaho igitega byamara umunsi umwe uragenda ubwo nyene ukaca ubwayo bihe- biheze ngwa kubera bavyimuriye ubujumba bwosaba ko bya vyuma bobishyira mu mu ntara mu ntara Niho- niho twokoroherwa ubwiye ubujombora tuhasanga hari imiduga myinshi nk'imiduga irenga nk'amajana abiri bikaca bituma rero uka- umara nk'indwi yose ariko ubwa mbere bikiri ngaho igitega ni umunsi umwe uraja muri konseri tekinike ukavayo biheze umunsi umwe ubu rero biradutera ingorane rwose kubera babisize ubujombora ubuyobozi bukuru bwa otarako bumenyesha ko butahura iyo myitwarariko yabo bagendesha imodokari n'amapikipiki mu gihugu hagati umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe asigura igituma iryo shyirahamwe batarashikana ubuhinga bwa none mu gihugu hagati nk'u- nk'uko byari byaripfujwe ingorane twagize ni ukuvuga yuko muri iyo proje twagomba kwensitara ayo ma ekipuma i Bujumbura kuri siyeje ya Utrako hama tukongera tukayensitara i Ngozi muri agence ya Utrako no muri agence ya Utrako i Gitega no muri agence ya Utrako i Bururi mugabo rero kubera yuko ibi bintu byatanguye gukora mu kwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri hama mu gihe bari bagiye no partenaire aba tubikorana kuzana ibindi byuma ro ya kabiri yagomba kuja igitega bica bikubitana n'iri sanganya ry'iyi ndwara ya covid coronavirus naho rero harabidogera ishyirahamwe otrako umuyobozi mukuru waryo wewe avuga ko kuva mu mwaka uheze ubuhinga bwa none rikoreramwo bwatumye hinjira amafaranga menshi mu kigega cya leta albert maniratunga akavuga ko bavuye kuri miliyoni ijana na mirongo itanu ku kwezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu baja kuri miliyoni zirenga amajana atatu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika noneho tujye muri tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya nduta basaba umuryango wa croix rouge gukora neza kurusha uwo wasimbuye w'abaganga batagira imbibi msf mu mavuriro mato mato yo muri iriya nkambi mugenzi wacu james jovin ukorera mu gihugu cya tanzania yayitembereye kuri uyu wa kane aganira na bamwe mu bayihungiyemo ishyirahamwe rije umuntu yari akwi- bari bakwiye gukora nk'uko nesefu yakora bakajya barubahirije ababyeyi nk'umuntu yagenda kwibaruka hakagira n'uwumuherekeza bajya kugenda kwibaruka ntihagire n'umuntu akujya inyuma ni ingorane none ugize nk'ingorane mu nzira wumva byose bigenda gute byari bakwiriye gushyiraho umuntu nyine bajya baramuherekeza nka kugira nesefu yakora rero ngo bongereze ingufu zo kuvura kuko uwagiye mu gitondo n'ubu niha- ni- n'ubu aracyanamye nk'umubyeyi yibarutse kweri Ye- n'ubu aracyanamye ntibaragera bamu- bagira ntibamucanza ngo atahe n'ubu bariko bararira kandi n'ubu niyo narimbuye ubu nyene abo abahora bavura bavura neza twagomba yuko n'aho bokura ntibabakure bose kubera abantu bashasha usanga ari abantu batamenyereye ubuzi mugabo hagumyeyo abahorayo bagapfuma bagakurako nka bakeyi bahoraga ijana ku ijana bagakurako nka mirongo ibiri bonyene abo basigaye nk'inani bakagumamwo kubera abo bashasha urumva nta n'ivyo bamenyereye mugabo bandi barabamenyereza ati tugire uku tugire uku ukaca usanga umuntu ariko aravugwa neza kubera ba- bagumyemwo babakuyemwo naho nyene tuzoba tugowe kubera bashasha nta n'ivyo bazi yatuvura neza umurwayi arwaye ababaye ambilasi yamutora ku bitaro bitoya ikamujyana ku bitaro bikuru ari ukeneye kubagwa bagaca bamujyana i kibondo akabagwa emwe badufasha kweri batuvura neza ntawogaya ngo bamuvura nabi jewe ngiye kwivuza banyakira neza narinca nibaza n'abandi ko babakira uko nyene none bo- n- na- n'abo baje kuvura boguma bakurikiza nyene uko n'abandi bahora bavura jewe ivyo nivyo nosaba urabona nk'ubu ko hagiye shyirahamwe rishasha numva ko baravuga ngo ambirasi iroca ibakuraho ngo iroca ivaho twagomba yuko ambirasi yuko boza bazanye nabo iyindi kandi bagaca bongeza nk'uko batuvura hari n'aho twagenda kwa muganga iyo kwa muganga malariya ntibayitore amaba batayitoye tugataha bataduhaye imiti twagomba yuko nabo boza bararaba ukuntu botuvura batuvuye kugira ngo tugire ubuzima bwiza ego ababyeyi baza kwibaruka baza bavuga ati twibarutse neza ati badukurikiranye bakabaha u- utwo bafashisha abana bakabaha indobo bakabaha intuze ya gaswime k'abana babakurikirana neza kweri bakabaha imisegetera aba- abibungenze bakabaha imisegetera abibarutse kandi bakabaha imisegetera babakurikirana neza none twosaba yuko nabo baje na twega batama akazi n'abandi bose bata- batariko baribaruka na twege bakadufasha bakaza baraduha agasegetera bakaturinda imibu ico nico nosaba urabona bashobora gufata nk'umuntu atize nkanjye bakamuha akazi k'ubuganga hamwe ushobora no kugupima malariya sinyibone kandi uyirwaye bitewe n'iki no kudasobanukirwa ibyo ndimo ndakora urabona rero bagenda bakayobora abantu bize za pirimeri bakabashyiramo hariya kandi hari ababuze akazi basobanukiwe niba rero usanga barimo barapima umuntu n'indwara ntibayibone ngo yakene kandi urabona ugiye urimo uraya iyo malariya kubera bayipima ukagenda utayibonye ariko bitewe n'uko nkagiye ntabisobanukiwe ncyambona ko nta utarwaye tugiye bafate turiya tudonge tw'ubururu aho yabyashakirwaga ngo bagirente bashakisha uburyo bashyiraho aba- abaganga babizobereye bariya batashoboye bakabakuraho kuko ni naho abantu usanga barimo baragenda ba- bahasenzekanira kubera akazi bagaha abatashoboye urabona kuko turi impunzi twebwe ntitujya inyuma y'inkambi kuba tworondera amafaranga ku- yo kuba twashobora kugenda nko kwa muganga bakakwandikira umuti ntibawuguhe hanyuma bagaca bakubwira ugende kugura muri farumasi ako gafu k'abahaye umuryango umuryango nawe w'abana uje mu kibazo cy'inzara ugaca usanga ko bajya kuyiba bahangayika byose ni ibibazo bituremereye kuko turi impunzi
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu rwanda uyu munsi abanyamakuru batangije ku mugaragaro umuryango wabo ugamije guharanira iterambere rirambye kuri bo ubwabo no ku banyarwanda muri rusange mu byo bateganya harimo gutanga ubufasha n'ubujyanama ku banyamakuru bakizamuka n'abakiri bato mu mwuga mu kanya gashize mugenzi wacu edi rwema yavuganye na bamwe mu bagize uyu muryango w'abanyamakuru b'abanyarwanda uharanira iterambere rirambye barimo celestin ntawirema ari nawe muvugizi w'uyu muryango na vestina ry'umugabe w'umunyamuryango usanzwe murakoze cyane uyu muryango twawushinze tugamije kugira ngo tu- duteze imbere ah, cyangwa se dutange ubujyanama ku banyamakuru bakiri batoya n'abanyamakuru ba- bagitangira umwuga ndetse no kugira ngo dufashe abanyarwanda muri rusange kugira ngo bamenye neza amahame agenga ah, uburenganzira bwi- bwa- bwo kubona amakuru no kugira access ku makuru Ah, no kugira ngo dufashe ah, leta y'u rwanda igihugu cyacu aho- aho umuryango wacu ukorera kugira ngo ubashe kugera ku ku iterambere rirambye ah, aho isi yose yerekeje ku cyegeranyo- ku cyerekezo cya makumyabiri maku- mirongo itatu kijyanye na sdgs porogaramu niyo mpamvu twashinze uyu muryango ubusanzwe mwebwe ubwanyu muri abanyamakuru cyangwa se ah, mugamije gufasha abanyamakuru gusa yego ubusanzwe ni ukuvuga ngo uyu muryango ubundi ugizwe n'abanyamakuru batandukanye bakorera ibitangazamakuru bitandukanye bikorera mu rwanda ni abakorera mu bikorera ku rwego mpuzamahanga rero nyuma yo kubona ko umwuga w'itangazamakuru mu rwanda ah, hari aho umaze kugera hari n'aho wif- ah, tubona ah, umwuga- umwuga- umwuga ushaka kugera navuga nk'urugero ah, tu- mu gihe dutangiza uyu muryango twagiye dusanga hari nk'abanyamakuru ah, biga itangazamakuru mu rwanda barangiza ntibakore itangazamakuru ikindi twabonye ni uko ah, hari n'abanyamakuru ba- navuga badasobanukiwe neza ibyo biga ku buryo harimo abiga ugasanga bararangije batangira no gukora akazi bakora ugasanga nta nyungu bakuramo turavuga rero reka dukore umuryango tubashyigikire mu buryo bwo kubafasha ah, uburyo bwo kubongerera ubwenge ku rwego mpuzamahanga ku buryo umugore w'itangazamakuru mu rwanda uri buze ku- kujya ku kindi cyiciro kirenze icyo wari uriho muri iki gihe Mm. Vestina Ryumugabe ah, wowe uri umunyamuryango usanzwe ah, muri uyu muryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye Ah, ujya gufata icyemezo cyo kwinjira muri uwo muryango ni iki cyabiguteye ese inyungu ubona uzakura muri uyu muryango ni zihe urakoze cyane esi nanjye nk'uko bivuze ndi umunyamuryango njya gufata icyemezo cyo kuza muri uyu muryango Eh, ndi umunyamakuru nanjye na- nifuje kwifatanya na bagenzi banjye mu gitekerezo turagihuza numva nanjye byamfasha nk'umuntu usanzwe ari umunyamakuru ariko noneho nanjye nkumva eh, eh, ukurikije icyo umuryango wari ugamije wa- watangiye ugamije ndavuga nti nanjye reka njyemo ndebe ko nanjye nzagira uruhare mu kugira ngo mfashe noneho ah, mwabyumvise nk'uko selesita amaze kubivuga ko ahanini dushaka gufasha ah, itangazamakuru gutera imbere noneho duhereye kuri ba bandi bato bakinjira mu it- mu itangazamakuru nanjye rero navuze nti- naravuze nti reka njyemo noneho ndebe ko nafasha abari munsi yanjye kugira ngo baza- bazazamuke neza ah, binjire mu itangazamakuru mu by'ukuri bazi iryo ari ryo kandi babashe gutanga umusaruro ugaragara mu itangazamakuru iyo tuvuga gufasha abanyamakuru ni ugufasha aba- abatoya bagishaka- bashaka kuza mu itangazamakuru tukabafasha tubaha amahugurwa ah, tukabereka uko itangazamakuru rikorwa harimo n'ababa ba- bari kuvuga ngo bagiye mu itangazamakuru ariko noneho batazi uburyo rikorwamo ah, cyangwa batarabisobanukirwa neza twe icyo tugamije eh, nk'abanyamuryango ni ukubigisha ariko noneho tukanabafasha kugira ngo ibyo tubigishije birusheho nabo kubagirira akamaro tubereka ni gutya itangazamakuru rikora hari uburyo butandukanye tuzifashisha eh, tuzajya mu bigo by'amashuri birumvikana niba ari ibigo by'amashuri mufata umwana muto ah, ukiri segonderi hari amamediya karabu yabagamo muri segonderi ayo nta kibamo aho rero tugashaka kongera kuyabyutsa noneho tukaba ariyo duheramo hari ababa bakunda itangazamakuru cyangwa yumva abanyamakuru bakavuga ati nanjye nzaba umunyamakuru ariko atarasobanukirwa n'ibyo bintu iyo bihereye muri za media club arumva agasobanukirwa akarushaho kubikunda ndaho tuzagenda duhera tukabafasha tukagenda bazamuka babikunze kurushaho ariko bazi n'uburyo bagomba kubikoramo ntabwo ari aho gusa tuzajya no mu bigo bindi na za kaminuza ziri mu itangazamakuru turusheho kubafasha Ah, umuntu yakwibaza ese ubwo ngubwo ah, ntimurimo kugerageza gukora akazi ubusanzwe gakorwa n'ishuri ry'itangazamakuru mu rwanda cyangwa se n'ibindi bigo bihugura abanyamakuru Eh, Edi ntabwo tuvuze ngo tuje gukuraho wenda ibyari biriho hari n'ibindi bi- bisanzwe bihugura abanyamakuru nk'uko ubivuze ariko noneho twe tuje gufatanya n'abo ngabo ariko tukazarushaho noneho ku- twe umwihariko wacu tuzamanuka tujye kuri ba bandi bato abo bandi bajyaga muri abo banyamakuru bamaze kubaka izina ariko twabivuga noneho bakabafasha ariko n'ubundi bashobora kuba ari abanyamakuru twe tuzahera hasi icyo tugamije ni uguhera hasi kubaka ubushobozi noneho guhereye hasi muri ba bandi babyiyumvamo ba- bakiri batoya batarubaka izina aho niho tuzahera ariko ntabwo bikwiye tu- ko tuje gusimbura ba bandi tuje gufatanya nabo ariko tukagira ako karusho
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire abo twafatanyije bose kubagezaho aya makuru ni aha rero ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kuri- kwirinda icyorezo cya virusi ya korona maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama